Iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije ikaze mu kiganiro murisanga ku munsi wa kane imbere y'uko umurwi w'igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo ujejwe gutunganya amatora utangaza ibiharuro vya nyuma vyavuye matora y'umukuru w'igihugu ukemeza ko felix chisekedi ariwe yatsinze ayo matora ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryari ryateye akamo leta ya kongo gasaba kurindiriza igikorwa co gutangaza ivyavuye mu matora ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryari ryashikirije amakenga ku kuntu ayo matora yari yatunganijwe kandi ryari ryatangaje ko hari amakenga ku munyapolitiki yatsinze ayo matora yamara kuvaho umurwi ujejwe gutunganya amatora utangarije ko felix chisekedi ariwe yatsinze ayo matora ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryaciye risivya urugendo intumwa zaryo zari kugira mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo ingingo yo gusaba ko umurwi ujejwe gutunganya amatora uba urarindiriye gutangaza ibiharuro vya nyuma yari yatangajwe n'abategetsi bamwe bamwe b'ibihugu bigize uyu muryango ku munsi wa kane w'indwi iheze leta ya kongo yari yiyamirije ako kamo yongera ivuga ko ata rwego na rumwe canke igihugu na kimwe gishobora gutegeka igihugu ca kongo ku kuntu gitunganya amatora nyamara hari n'ibihugu vyo muri afurika vyaciye bikeza umunyapolitike felix chisekedi yatsinze agiye kuba perezida mushasha wa kongo mbega kubona abatetsi barongo ibihugu vya afurika bose batabonye kumwe amatora yo muri kongo hamwe n'ivyavuyemwo bifise insiguro nki mbega ingaruka zavyo nizihe uyu munsi rero uh, twatumiye abashirantahe bakurikirana hafi politike yo muri afurika yo mu karere k'ibiyaga binini turi kumwe na ambasaderi gamaliere ndaruzaniye yahoze kandi ari umushikiranganji yajejwe indero n'inyigisho mu burundi mwaramutse neza mwiriwe neza mwaramutse neza mwe muri muri amerika ambasaderi ndaruzaniye mwaramutse neza fredi murakomeye namahoro neza yego turi kumwe kandi na ambasaderi jean marie vianney ndagijimana yahoze nawe nyene ari umushikiranganji yajejwe imigenderanire mu rwanda mwiriwe neza ambasaderi ndagijimana mwiriwe mwiriwe murakomeye turaho twese murakomeye
yewe byagendaga uretse ko hari ubukonje nkaruwanye aha natwe tufise ubukonje budasanzwe cyane cyane uyu munsi n'ejo haheze e, turi kumwe kandi na leonard nyangoma umukuru w'umugambwe cndd nawe nyene yahoze ari umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu burundi mwiriwe neza mushikirantahe nyangoma
amahoro neza uh, frederic ndaramukije nabo bashinga ntatiya gusangira ijambo shamari vianney na ndaruzaniye gamariyere karamutsa n'abarundi n'abanyarwanda n'abandi banyagihugu mu karere k'iwacu bumva ururimi rwacu namwe ngaho mu bufaransa murakomeye
yego turakomeye nuko hakanye ni byiza reka rero dutangure kuri wewe nyangoma ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ririmwo ubumwe bungana iki mu gihe abatetsi badapfundika rumwe ku byerekeye amatora yabaye mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo muha insiguro nk'iyi byibonekeje muri iyi minsi iheze
urakoze ku byibonekeje muri iyi minsi iheze ku myifato y'ishyirahamwe ry'ubumwe rya afurika bita uniyo afurikene mu gifaransa ntibitangaje kuko aya mashyirahamwe yaba y'uturere cyangwa ishyirahamwe ry'ubumwe bya afurika biracagoyagoya cyane kuko ibi byabashitse ku kibazo ku gihugu cya kongo si ubwa mbere biba birashyika n'aho bafata ingingo ntibazihurize ko ntibazishyire mu ngiro bamaze kubyumva ingingo bafashe tuvuge nko ku burundi ni nke zashoboye gukurikizwa hanyuma ikindi kibonekeje ni uko iryo shyirahamwe cyangwa ayo mashyirahamwe y'uturere tw'ibihugu byo muri afurika ni ukuri tutarikukira ntibirikukira kuko kenshi n'imfashanyo n'amafaranga bakoresha ni imfashanyo ziva hanze ziva mu bihugu bihugu bikomakomeye bitunze iby'i buraya n'ibyo ariko ibyo ntibyo ibyo ntibyo buza ko bavuga rumwe
hanyuma ikindi nibaza ni uko ibi byashyitse i kongo bi- bi- birashika no mu bindi bihugu byinshi eh, byo muri afurika hari aho bahora hari aho ba- bidodomba ariko ubu wamengo basa n'aba- n'abatumwe eh, uko batariko barakora ibyo bemera kuri ibi byashyitse i kongo I- ivyo muvuze ni ibintu bihambaye cane rwose turabigaruka ko basa n'abatumwe ico ni ikintu gihambaye muvuze ariko reka imbere yaho duhe n'ijambo eh, ambasaderi eh, ndaruzaniye nawe nyene agira ico avuze ku kuntu abategetsi bo mu bihugu vyo muri afurika batavuze rumwe mu ntango ku vyerekeye amatora yo muri kongo eka n'ivyavuyemo
Eh, murakoze Eh, sinibaza yuko ikibazo twohera ku co abakuru b'ibihugu ba afurika bavuze Eh, kuko ni ibintu by'imigenderanire y'ibihugu ni ibintu by'imigenderanire y'imigwi y'ibihugu ni ukuvuga rero ba- iyo bariko baravugana baraba inyungu za afurika cane cane mugabo n'inyungu zabo mu bihugu jewe ntibintangaza na gatoyi ko ibihugu bimwe bimwe bikeza uwo igihugu cavuze ko yatsinze kuko ntibari muri iryo tora biraba imigenderanire bafitaniye n'ico gihugu bati umuntu bavuze ko yatowe tutamukeje bizogenda guta iwacu ibyo rero ni ibintu bitodutera ubwoba na gatoyi si ubwa mbere bishika ico novuga ku vyerekeye ingingo uniyo africaine yari isavye nibaza ko yasabye yuko kubera ko bavuga ko amatora atagenze neza hari bamwe banse kwemera ibivuyemwo bagira bati dufate akanya tugende guhanuza muri kongo twumve ico twoshigikira kugira amahoro aguma ashigikiwe iyo ngingo rero uko ubwanje ko yari yafashwe ni ubwa mbere bicika muri afurika ko imigwi yose imwe imwe murabona uniyo africaine yose ikoranye na eh, sadek igakorana na eac igakorana na ecowas ecowas n'uvuga cdao eac n'uvuga ibihugu byo mu byo mu byo muri afurika yo mu buseruko cigrr iraba ibihugu byo muri eh, ibihugu ibiyaga binini vya afurika ni ukuvuga yuko bagomba kuja hamwe ngo bumve neza ikibazo bashobora kwihanuza hanyuma baje gufasha ku kongo kubuza ko hoba eh, imigumuko kongo nayo iti jewe narikukiye ingingo yanje niyi sentare yashinze ingingo kongo nayo nyene yashobora gushinga ingingo kuko ni sentare yayo gushinga ingingo rero bamaze kuyishinga abakuru b'ibihugu ntibari bakijayo kuko ico bagomba guhanura cari gikemutse cari gicigi ihejeje kurangurwa ubu rero igisigaye ku bwanje ni uko abakuru ba afurika bobandanya bashigikira ko ibishika byose hoba amahoro muri kongo kongo itosubira mu ntambara yo kuryana kubera itora ego bari bashoboye kugira ingene bahana ubutegetsi perezida yahahora n'uwukurikira yari intambwe ihambaye cyane ubwa mbere muri kongo kuva bikukira iyo ntambwe yari ikomeye icyo bifuza ni uko abakuru bose bo muri afurika bofasha kugira ngo ibibazo byose bije muri ibyo bironke ingene bije inama n'abanyekongo bahanuwe n'abandi kugira ngo babitorere inyito Ego, me- mu mahoro batagiye mu ntambara iyo ni ni intambwe ikomeye nk'uko mubivuze ariko reka duhe n'ijambo kandi na ambasaderi eh, ndagijimana nawe nyine agira icyo avuze eh, ku kuntu mu ntango abo bategetsi bose muri afurika batumvikanye ku kuntu ayo matora ariko aragenda n'ukuntu n'ibyavuyemo Eh, ambasaderi ndagijimana
Eh, urakoze nanjye ndagira ngo mbanze ndamutse bagenzi banjye duhuriye muri iki kiganiro Eh, kandi ndemeranya nabo ku byo bavuze muri rusange nagira gusa ngo nongereho eh, ko uwakurikiranye ibyemezo by'iriya nama yabereye Addis Abeba yitwa ko yari inama ya uniyo africaine njye nkeka ko mu by'ukuri ari inama yatumiwe na perezida wa uniyo africaine muri iki gihe n'abaperezida bake bashobora kuba bafite ibyo bumvikanaho kuri kuri congo no ku migendekere y'amatora ariko ntabwo ibihugu bya afurika byose byagishijwe inama ikindi rero ni ukureba abari muri iyo nama cyane cyane abashyizwe imbere ngo nibo bazajya ku kureba abategetsi ba congo ari abasanzweho kabila na bagenzi be ari n'umushyahuro umaze gutorwa n'abo muri opozisiyo ntabwo byashobora kugenda neza twese tuzi sensibilite ya kiriya kibazo mu karere k'iwacu sinumva ukuntu delegasiyo iyobowe na perezida kagame wo mu rwanda na so abantu batigeze bagaragaza ko mu bihugu byabo nabo bagize intambwe ya demokarasi abantu bagiye bitoresha ku ngufu njye nsanga nta somo bari guha abanyekongo ubwabyo byari bihagije kugira ngo uriya mushinga wa uniyo afurikene upfe kuko ntawe utanga ibyo adafite ariko noneho rero hakaba no kureba nyine politiki yo mu karere politiki yo mu karere muri rusange ibihugu bikikije kongo byose nibyo naheraho ntabwo byari bifite pozisiyo imwe ntabwo byabibonaga kimwe hari u rwanda hari uburundi hari uganda hari tanzania muri ibyo mvuze hari bibiri byahise bibwira perezida Tshisekedi mushya ko bimushyigikiye hakaba noneho n'abandi babaye nk'abaceceka bategereje kureba uko bizagenda ikindi ikindi ni uko icyemezo cyafatiwe adisabeba ni icyemezo kidafite ubunararibonye kuko twese tuzi ko ariya matora yari amaze imyaka ibiri asubizwa inyuma bakavuga bati amatora azaba muri uku kwezi ukwezi kwagera bati twongereyeho umwaka kuvuga ngo bongere bayasubiremo cyangwa bongere bajye kubara amajwi ku muntu uzi rdc kongo igihugu cy'abavandimwe bacu ku muntu uzi ukuntu ari amatora yabahenze uzi ukuntu impaka zabaye nyinshi mbere y'uko aba n'igihe yabaga kuvuga ngo ntibabisubiremo ubwabyo nsanga harimo ikibazo gikomeye cyane bagomba gushaka ikindi batangaho igitekerezo ariko kuvuga ngo amatora asubirwamo niyo haba habaye ibitagenze neza ariko ibyo ntabwo byari gushoboka ntabwo bizashoboka
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika risamiranira iyi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na desire mwiriwe neza mwiriwe neza ni desire muri hehe
i bujumbura mu burundi akazina k'ikirundi ninde
mukundwa mukundwa murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku kuntu ku munsi wa kane w'indwi iheze abategetsi bamwe bamwe b'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika bari batangaje ko bari basabye igihugu cya kongo kurindiriza gutangaza ibyavuye mu matora ikaba hakaba hari hatekanijwe n'intumwa zari kuja muri icyo gihugu ariko mu nyuma aho umurwi w'igihugu ujeje gutangaza amatora gutunganya amatora utangarije ibyavuye mu matora urwo rugendo rwacirusiywa turi ko tuvuga rero ukuntu muri iyo ntara reka ibihugu bitari bike bitavuga rumwe ku matora muri kongo duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro turi kumwe n'abashinjantare batatu ambasaderi gamaliel ndabuzaniye na ambasaderi jean marie vianney ndagije imana murambabariya tukaba turi kumwe kandi n'umushinjantare nyangoma leonard mukuru w'umugambi cndd duga ku ijambo
ego murakoze ku ijwi rya amerika kuma kano kanya nagira manze nkenguruke ko muguma mutwibuka nubwo turi mu bihe byo kutabumva kuri mirongo ya fm yego
hanyuma mugabo hanyuma ndiko ndagomba gushikiriza icyumviro bibaye ngombwa ndashaka n'ikibazo yego nagira manze ubwa mbere nkeze umugwi wajejwe gutegura amatora muri repubulika ya demokarasi ya kongo hanyuma cyo kimwe na sentare yubahiriza ibwiriza shingiro muri ico gihugu bariko baratahura neza ko kurengera amatati y'ivya politike arivyo byonyene bishobora gutuma bateza imbere igihugu cabo urabona muri congo haheze igihe kirekire umukuru w'igihugu rolande joseph kabira murantunga adashoboye gutunganya amatora mugabo birashika ikingo ciwe yateza gutwara kirahera hanyuma mugabo arashika harya umutima amenye amatora arayategura arashaka umuguru arayategura uwo mugu nawe rero turavye mu byavuye mu matora waje werekana imparasiyarite yani kuvuga kutagira aho uhagaze urerekana neza ko uriko uratunganya amatora ari demokarasi ekibibure apeze taransiparante hose ubonye ko rero uno munsi nk'igihe ibyavuyemwo ahanini bamwe n'abandi muri bihugu byo muri afurika baba babona ko atanyungu biza kuberekezaho nabyo nyiramubona bace bahatangura kugira iby'amanama n'ibindi rero ikintu cyane yibaza none ni kubera iki mu ntango bamaze kuhoraho kabira ananiwe no gutunganya amatora ikiringo cyiwe cyamaze kurangira imyaka ibiri yose igahera batazi bagira icyo bakoze kugira ngo bamwereke neza ko byiza gutegura amatora mugabo uno munsi babonye imana icanye amatora akayategura akayadoga akareka kajyaho umugu ukayategura ndabe ibi ntibiyavuyemo gushika uno munsi we nta ntabwo yanabihakanye bariko batangura kuronda ibindi bintu abo je novuga nti nibareke soverenete z'ibihugu zize ziragira kuko urumva ko bakuru bamwe bo muri afurika inyungu zabo zidashitsweho babona ko umenga ari izinyazwa je novuga nti boreka ikibazo intungane z'igihugu boreka intungane z'igihugu eh, kimwe kimwe uko cyose yise soverenete yacu eh, zikabaho hanyuma eh, bakemera bagashiraho intaha ishize mugabo kandi ntikibujije ko n'ubundi boza guhanura mugabo rero ncavuga ati none mbega mbaje nka mutamanyangoma ko inararibonye mu bya politiki arazi nyene twatanguje urugamba rwo guhabuza demokarasi mu burundi mbega abona gute eh, ibyabaye muri congo kinshasa bishobora guha ikigwa kimeze gute mu burundi na cane cane ko turiko turegereza ikiringo c'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hanyuma kandi nabo ko kandi bakiri no hanze y'igihugu ubu nk'abanyepolitike twita inararibonye bariko batekanya gukora iki kugira ngo bazoze gufasha gutegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri vyanka bikunda tuzobabone nk'amatora avemo ibyiza nk'uko tura- tubona yavuye mu- nkayo muri kongo yavuyemo ibyiza hama dusa-
murakoze murakoze eh, desire reka tumuhe ijambo nyangoma bari batangura kwishura icyo kibazo ci- mubajije reka avuge no kuvyerekeye ubwigenge ubwigenge bw'igihugu mwa- mwabajije duga ku ijambo mushikana nyangoma amajambo make make cyane rwose muzaba mukoze
ntego urakoze Eh, kuri icyo kibazo uyu mushinga ntahe detire abajije Eh, ico novuga gusa eh, ni uko ico nemera jewe ni uko ku kibazo c'amatora igihugu co nyene eh, n'abanyagihugu leta nibo bategerezwa gutegura ayo matora bakarondera n'uburyo bwo gutunganya ayo matora jewe ndi mu batemera kuva kera yuko ngo haza abarorerezi baje kuraba iby'amatora bajya abarorerezi baza bavuye ino i buraya n'ahandi nta n'ibyo babona baba ari n'abakenya hanyuma leta ikitunganiza yonyine ayo matora n'uburyo bwayo mugabo itabanje kwaka ku nguvu kurya bariko barabigira mu burundi bajya n'amakosa bujya n'ubusuma bwo kugenda batwara udukaratasi ngo utanga amafaranga umunyeshuri atarakwiza n'imyaka cumi n'umunani atani n'agashahara afise ngo riha amafaranga yo kuja mu matora kugira ngo ubwigenge bukomere birya bari kubishira mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha eh, eh, mu burundi eh, ku mwaka rero i- i- iki- ibi- ibijanye n'amasomo igihugu cose n'ingendo yaco eh, kongo yagize birya abarundi nabo bazotunganya amatora ukwabo ingene babibona ku neza ya bose icyo Ya- novuga ndetse bagomba kuvyikongo yewe harashobora kuba harabaye ubusuma nk'uko benshi ba- babivuga mugabo eh, leta icyo yakoze urabona ko uwa mbere yabaye umuntu atavuga rumwe n'umugabo uri ku butegetsi n'uwa kabiri sinibaza yuko ibyo bizoshoboka mu burundi mbona ingene ubutegetsi bwifashe mu burundi kandi igihugu cya kongo ni igihugu kinininya cyane kirimo inyungu nyinshi eh, cyane cyane ku bihugu bikomakomeye kandi no ku bihugu by'ibibanyi Eh, turazi yuko ibihugu bitari bike byo muri afurika bivoma ubutare mushikana Ikongo.
nyangoma ikibanza Hanyuma rero, ikibanza abanyapolitiki nta- baronka biv- biva ku majwi amatsiko- baronse si kuvuga ko muri Kongo habaye abo muri opposition babiri no no mu bindi bihugu ariko vyogenda biva ku banyagihugu batoye
Eh, bir- biragoye ama nta nta ni hake mbona amatora amaze kugenda neza eh, mu bihugu Ego me- byo muri afurika kuva mu mwaka wa mirongo icenda aho bavuga ngo cya gihuhusi ca demokarasi ngo cahitse muri afurika ni hake niyo gituma navuze nti sinzi woha icigwa uwundi ba- atari ibihugu tuvuye nka muri afurika y'epfo igihugu kindi nona ndahumiriza cya Ego me- botswana kugira ntihore igihugu cyanjye cagana ariko ibindi byose amatora aribwa abari ku butegetsi barayibwa nta bakoresha inzira nyinshi kwiba amafaranga ba- dabo batwara amafaranga ya leta ayo mafaranga bakagura Ego, imitima reka y'abantu.
mumpe inyishu ngufi Hari ngufi nyangoma ndabona iterabwoba.
akanya kihuta cyane rwose reka Ab- abari ku- abari ku butegetsi nka hose mu bihugu bya afurika ni bake bagomba kubuvako Ego, me- baravuze nti kabira yaragerageje kuba yararetse umupoza ikisekedi umuhungu wa kisekedi akaba perezida wa n'uwa kabiri akawumopoza ariko ibyo ntabyo ntindindiriye mu burundi jewe ndahazi ndazi inyifato ya burya butegetsi buriho ntibushobora kwihanganira yuko hari ubundi atari mu mugambwe wawo yoja ku reka reka duhe n'ijambo uh, ambasaderi ndagijimana nawe nyene agira ico avuze ku vyashikirijwe na desire avuga ko eka abategetsi bakwiye uh, kubahiriza ubwigenge bw'igihugu muduge kwijambo mu kanya gatoya cane rwose nabona akanya kihuta urakoze ndagira ngo mvuge ko desire ikibazo cyari cyiza ikiza kandi biragaragara ko we ashyira imbere inyungu za kongo nk'abaturage ba kongo naho kuvuga ngo diporomasi ni urundi rwego nanjye ndagira ngo nongere ngaruke ku byabaye muri congo nibyo nshima cyane ni uko perezida joseph kabila abantu benshi bakeka ko azagaruka akongera kuba perezida akitoresha yaravuze ati ngewe manda ikurikira ntabwo nzaba ndimo nk'uko mbese perezida Pierre nkurunziza nawe yabivuze mu burundi ariko noneho hongeraho n'ibindi bintu bikomeye byabaye amatora yo muri congo nubwo hagiye haba ibibazo hirya no hino hari abapfuye hari abafashwe nabi ariko muri rusange gufasha igihugu nka congo kingana uko kingana impande zose z'igihugu zarahagarariwe hari abakandida baturutse mu mpande zose z'igihugu hari abo mu burasirazuba hari abo mu burengerazuba hakaba no muri congo hagati abo bose kandi bagiye bagaragara ku ntego ku bwa nyuma nyine amatora ya nyuma agiye kuba ikindi ni uko nk'uko nyangoma bivuze amatora yagaragaje ko niyo yaba yaribwa ariko yo joseph kabira bishaka akiba koko nkeka ko uwari umuhagarariye wo mu ishyaka rye yashobora gutorwa hatowe cisekedi hatowe cisekedi nubwo fabiyo yavuze ko ariwe watowe ariko nkeka ko aho bigeze ibyabaye bikwiye gushimwa inyungu za kongo n'abaturage ba kongo nizo zigomba gushyirwa imbere mwibuke ko mu bihugu bimwe na bimwe by'ibituranyi bya kongo n'igihe kigeze cy'amatora ya perezida abashaka guhangana nabo natanga urugero nko mu rwanda akenshi barafungwa amatora yarangira wenda bakabafungura cyangwa bakaguma muri pirizo izi rero ni intambwe ikomeye ni urugero rwiza kongo yaduhaye tutagiye kwivanga mu byerekeye uko amatora yaba yaragenze ariko ni intambwe ikomeye muri demokarasi kubona igihugu nka kongo cyemera ko hatorwa utavuga rumwe na leta yiba n'ibindi bikorwa byabigenzaga bityo demokarasi yaba iri gutera imbere muri kariya karere kacu no muri afurika muri rusange ambasaderi ndaruzaniye namwe mugira icyo muvuze ku byashyikirijwe na desire mukubwa avuga cyane cyane ku byerekeye ubwigenge bw'igihugu cyane cyane muri mu gihe cy'amatora no gutangaza ibyavuye mu matora
yewe nibaza yuko uko itora ryagenze uno mwaka muri congo turave iby'amategeko tukaraba n'ubwigenge bw'igihugu nta n'umwe yabivangiye intambwe ihambaye yari uko bashoboye guhindura ubutegetsi atantambara ibaye bagatora umuntu akaza ava muri opozisiyo agasubira umuperezida yahoraho iyo ni intambwe ihambaye icyateye ubwoba ni uko hari uwitoje umwe agira ati jewe naho muvuze ko ariwe yatowe jewe nije nasinze kandi uwo nawe akaronka abamushikiye batari bake mu gihugu nka kereziya gatolika nawe yatumye nk'abantu bose bagiye obuserivasi y'amatora habati ibyo bintu naho atowe uyo hari umuntu wundi twibaza ko bize amajwi icyo cyo giteye ubwoba rero ingene bagitorera inyishu atantambara ibaye yindi mu gihugu n'iyindi yahoraho ku bwanje rero suverenete n'amategeko y'igihugu iyo akurikijwe neza abanyagihugu bagahimbarwa abantu bose barabashigikira none ubu abanyekongo bose barahimbawe n'uko bashoboye guhindura neza amatora uko twumva bavuga benshi bavuga ko amatora yoba yarasahuwe cyane uwari gutorwa yari uwundi uwo wundi nawe ejo yari yavuze ko yabaye perezida yatowe hari ikibazo rero badoca bakenera babafasha muri icyo kiringo iyo ukeneye umubanyi wa gutabare uba wemeye ko yinjira mu z'umurete yawe kugira bafashe rero gutora icyo kintu hazoza uniyo afurikeni hazoza uniyo europeyeni hazoza abandi ibihugu by'ibibanyi guhanura yuko uko kwitekana ko yibwe agera ntamushigikiye ko hava atagisumye amahoro ahungabana mu gihugu Ego me- bazokenera abantu rero bandi kubafasha nayo suverinite amategeko yabo yaraba- yarabaye baratoye ama- baratoye amatora baremeza uwatowe mbere abakuru bagira baje bati ko bigenze uko ntidusubirayo kumbure biratungana ariko n'ibitatungana baratabakeneye egome egome baratabakeneye nibaza yuko aribyo tworaba ingene amakungu yofasha kongo kugira ngo ntihagire intambara yaduka mu yindi ico nokenaho ca nyuma kongo imaze imyaka hafi irenga mirongo ibiri hafi mirongo ibiri n'itanu mirongo ibiri hari into- inteko zawe zicunze umutekano mu gihugu none mwumva yasomenetse yoba ikiri hehe iyo urongoye igihugu ntubu gishobora kugira umutekano mu gihugu cawe uba ukeneye abagufasha rero nk'ubu uniriye ibafasha kugumi- kugumiza umutekano mu gihugu kuva imyaka irenga mirongo ibiri twagira ngo itora ry'ubu ribaye ariko hari hari n'abashobora kuvuga ambasaderi ko kumara imyaka mirongo ibiri bagarukana umutekano ugasanga uwo mutekano nturaboneka n'izo nteko nyene ziba zifise ikibazo co co kugarukana umutekano
izo nteko ni bene igihugu batashoboye kuzana amahoro mu izo nteko zigende ikibazo rero si uko ari uniriho ni uko kongo iyikeneye ni kwihabaho kugira habe amahoro aho egome umutekano egome tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na david mwiriwe neza
mwiriwe neza mwiriwe mwese bakurikiye ijwi ry'amerika Eh, mwiriwe neza muri hehe david
Eh, ndi kigali ku kimironko akandi kazina ninde
david eugene sengiyumva sengiyumva akabazo cyiyumviro mu buryo bwihuta cyane rwose
mbaye nk'uwihuta cyane nshimiye ubusobanuro butandukanye abatumire barimo kugenda badusobanurira yego Eh, ariko hariho nk'ikintu nashatse kuvuga ngo ni- ni nk'intererano Mhm.
bijyanye na sovereignete nationale ibihugu bimwe bikunze kwitwaza iyo ibintu bimaze gukomera Mhm.
Eh, baca umugani mu kinyarwanda ngo nta wigira ngo nta mugabo umwe koko mu by'ukuri iyo kongo ivuga iti eh, twebwe turi sovereign country ntidushaka abatwivangira mu gihugu wa mugani nk'uko uwo umaze kuvuga bivuze hari inteko z'amahanga yewe si n'abanyafurika gusa n'abahinde n'abapakisitani n'abandi n'abandi bose bari aho muri kongo bamwe bagwayo babungabunga amahoro barasize ibihugu byabo ukumva imvugo nk'iyo ngiyo na- bita ko ari di- ari diporomasi eh, isa nk'aho ikerensa inkunga y'amahanga kuri kongo mba mbona ari wa muco utari mwiza w'abanyafurika nawo wo kudashima ibyiza bishobora guturuka mu mahanga ni nk'ibyo byose bavuga kuri au kuri african union ngo yari ishatse kwivanga mu matora yo muri congo ariko siko bimeze mu by'ukuri niba congo ifite eh, gusigasira ibyo yagezeho mu matora ariko si tu- si umwanya wo kuvuga ngo abantu bashatse kwivanga mu bya congo kuko ntabwo ari ingabo bari boherejeyo za ntumwa zagombaga kujyayo zikabagira inama rero ngira ngo dukwiye kujya twumva ibintu neza nta gihugu cyakwibeshaho ku isi n'abakongomani baracyakeneye abaturanyi simbona yuko icya- cyo kwitwara suverinete ngo amajwi yibwe abantu bakoma amashyi nk'ibyo abantu barimo kuvuga nta- ntabwo ari byo n'igitekerezo nari mfite nanjye murakoze david sengiyumva Ah, mushe nahenya ngoma david ah, arashikirije icyiyumviro gikomeye kivuga ko ah, hariho umuco wo kudashima mu banyafurika ah, bariko baragerageza kuja muri congo bariko barashaka gufasha ico gihugu duga kwijambo
mo eh, ni byiza ko igihugu ca kongo ni igihugu gihambaye cane kandi eh, kimaze kubamo ingwano kuva cikukiye zita- zirenga zitandatu ingwano ya mbere yabaye baheje kugandagura umukuru w'intore yakunda igihugu cane rumumba yari premier ministre mu nyuma yaho habaye ingwano yamaze imyaka munani harakurikirizwa mwitiriye shaba harakurikiriza moba za liberation n'izindi Eh, i- ivyo byose rero byaraba izo ayo mashirahamwe ari uni oyiwa a- ari ngaho o nta kintu kinini ivyo bihugu vyakoze kugira ngo kongo igire ituze nimba dushaka kubaka hari abantu benshi bashaka kubaka ko twubaka eh, ubwigenge bwa afurika mu by'ubutunzi cyane cyane bya politike gusa n'uburiho mu by'ubutunzi ntabwo dufise ibyo nabyo ntibizo leta zunze ubumwe za afurika ntizizoshobora kuzubaka tutazubakiye ku gihugu cya kongo gihanura ubibe n'ibihugu cyenda iyi ngorane rero aho iri ni uko ibihugu byinshi mu by'ukuri muri afurika ntiturikukira nk'uko nabivuzwe mu ntango tujya turere tujya amashyirahamwe mu turere ntibirikukira amafaranga bakoresha bayavana hanze menshi ukaba ubona ko utigaburira ntashobora kwigaba rero ibi byo guhanura ngewe nk'uko nabivuze hamaze kuba ingorane nyinshi mu matora mu bihugu nka byose byo muri afurika byinshi hari uwo bagenda kuraba bavuga ngo ahagenda uriya nimugende ngo muturabire ibyo ari byo n'abandi ataco bavuga ko naho haba habaye ingorane bagahomera bunwa mwebwe mwavuze ko abarorerezi mutabemera cyane rwose mwavuze ko indorerezi z'amatora mutazemera cyane cyane iz'abanyamahanga turya ndorerezi ziza narabibonye no mu matora yo mu burundi nihera ko nta na kimwe barorera baba baje kuyitemberera kuyiryamira mu mahoteli egome ambasaderi ndaruzaniye namwe kuri icyo kibazo rero icyo navuga gusa abanyafurika si ukuvuga abategetsi gusa twese twari dukwiye guhaguruka koko kugira ngo ubwa mbere na mbere duharanire ukwikukira koko hanyuma igihugu cya kongo kigira ituze kuko nk'uko nabivuze isemo yo kubaka leta zunze ubumwe za afurika atari bijya bya inu afurika biriho ubu izohera igihugu cya kongo yegomeye reka ndabona akanya kihuta cyane rwose mushana nyangoma mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka duhe n'ijambo ambasaderi ndaruzaniye nawe nyine agira icyo avuze ku byerekeye ciyumviro cyashyikirijwe na david avuga ko abanyafurika bariko barashaka kuja gufasha bari bagiye gufasha uwo muco rero wo kudashima ukaba ari umuco ukwiye guhebwa duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose
no bari bagiye gufasha kuko hari ikibazo cyari kibajijwe abantu banka ibyavuye mu matora kuko baba barenganijwe habaka abandi bashyigikiye hari ikibazo rero n'ubu kizokenera inyishu ubu rero abanyafurika ntibagomba kuja gutwara kongo bagomba gufasha kongo guheza iby'amatora yayo igashinga leta nshasha igashinga ubutegetsi bushasha ata mu gusunikano kuko bagize amatora meza yari gufasha kongo kuko hariyo amategeko atuma baja gufasha kuko kongo nayo ihora ifasha mu bitari bike kuko iri nayo muri iyo mirwi muri iyo mirwi ya afurika igomba kurondera amahoro ku isi donc kongo irafasha hari ikibazo mu kindi gihugu n'abandi bagomba kubafasha ubu rero nibaza ko n'ububazo bakenera kuko hakiri hakiri umwikeko ko hari uwatowe yibwe icyo nta nyishu yaronka naho naho tribunal yamwemeje yavuze ngo niwe yatowe wenyene icyo kibazo rero kongo irakenewe kugikemura irakenewe kuringaniza hanyuma rero abanyafurika barimwo bakayifasha kubwiyo icyo kibazo kiyonke nyinshi aguma amahoro yego namwe ambasaderi ndagijimana ku kibazo ca eka intererano ya david ivuga ko ahubwo abavuga ko ubwigenge bw'igihugu cya kongo butari ko burubahirizwa ari abantu bameze nk'abanyafurika bafite umuco wo kudashima imfashanyo ishaka gutangwa n'abandi banyafurika duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe urakoze ikibazo cyose nacyumvise neza kuvuga ngo abanyafurika ntibafite umuco wo gushima ushima ukugiriye neza ushima ukugiriye neza nta buryarya akagana mu nyungu zawe adashaka gukorera inyungu ze ku giti cye cyangwa gukorera inyungu z'abampatse ibihugu mu rwanda rero no mu burundi no muri congo cyane cyane mu gihugu cya congo tuvuga simbona igituma umuntu yavuga ngo union africaine yari yaje gufasha kongo ntabwo ari byo ngiye simbyemera nk'uko mugenzi wanjye yabivuze iyo bashaka gufasha kongo baba barahereye imbere baba barahereye imbere ibihugu bituranye na kongo ntibijye byoherezayo abasirikari kubuyanga umutekano na suverenite wa kiriya gihugu ibihugu bituranye na kongo ntibihozeyo abasirikare babyo babuze abanyekongo guhumeka iyo niyo mfashanyo abanyekongo bakeneye nicyo gituma rero ngendagira ngo ntange ibitekerezo n'ibyifuzo kuko mbona ejo hazaza ha kongo mu minsi iri imbere kuko ntemera ko uniyo afurikene ngo izajya gusobanurira abanyekongo ko bagomba gusubira mu matora cyangwa kongera kuyabara ibyo ngibyo byararenze ntibigishobotse kuko muri iki cyumweru gitaha perezida mushya azahira ndumva azarahira ku wa kane ariko hariho nk'uko mushanahe ambasaderi ndaruzana yabivuze hariho umunyapolitiki avuga ko ariwe yatsinze amatora icyo ni ikibazo nta na hamwe mu bihugu byo muri afurika ibyo bitabaho ariko igihe perezida yatowe bakamuvuga bakavuga ko ariwe watowe akarahira mu gihugu nka kongo ibyo kuvuga ngo bazongera batore cyangwa bazongera bajya kubara amajwi ni ukurota rwose ntabwo bishoboka niyo uburaya bwose bwamanuka uretse ko nabwo bwatangiye gushima nyine ibyabaye niyo imana yagaruka ku isi kuko ubanza itakihaba ntabwo muri kongo bashobora kongera gukora amatora mashya ya perezida byararangiye byadushimisha bitadushimisha ariko tugomba kuzenga icyo rero ngewe mbona cyagombye ahubwo kwihutirwa muri kongo ubwaho nemera ko perezida Tshisekedi ashobora kuzategeka cyangwa kuyobora kiriya gihugu wenyine ngo natowe icya mbere biragaragara ko mu nteko ishinga amategeko ntabwo ari ufite majorite harimo ishyaka rya perezida kabila niryo majoritaire ni ukuvuga ko ibyo ari byo byose azategeka afatanyije n'ishyaka rya kabila ikindi ni uko buriya iyo witegereje bariya biyamamaje fayu asa n'uwari uhagarariye cyane cyane ibice byo mu burengerazuba ba kamere na kisekedi bikaba esite na santire bemba akaba ekwateri naho uriya katumbi akaba umunyekatanga ariko bose bagiye bagira n'ababatoye hirya no hino uretse ko abo ngabo ndangije aho ntabwo barabakandida ko bari bashyigikiye fayiro ni ukuvuga ko icyo kibazo cy'ukuntu ndakeka ko kisekedi yari akwiye kwicarana na bagenzi be hakaba ibiganiro hagati y'abanyekongo bakiga ukuntu bafatanya ubutegetsi hakaba consensus abataratowe nabo bakemera ko felix Tshisekedi ariwe watorewe kuba perezida wa repubulika ndabona akanya kihuta cyane rwose inyisho ngufi ngufi ambasaderi ndagijimana ikintu nari ngiye kuvuga ni uko ikindi gitekerezo n'icyifuzo mfite abanyekongo igihe zaba bamaze kumvikana kuyobora igihugu cyabo hamwe kugira ngo amahoro n'ubumwe bikomere ni uko habaho inama mpuzamahanga yo kwiga ikibazo cyo ku mipaka hagati ya kongo n'ibihugu bigikikije ni ikibazo gikomeye cyane batavuga ariko hirya iburasirazuba hari abasirikari wenda atari aba leta ariko ba uganda bo muri adf bafite igice bafashe hakaba abasirikari bari muri far baba fdr n'abandi batanye n'abariko bose baracyari muri congo hakaba igisirikari cy'u rwanda gishyigikiye le rebel barwanya perezida nkurunziza hakaba noneho no muri iyi minsi byaravuzwe abasirikari bashobora kuba ngo baturuka mu burundi ntabwo kongo izagira amahoro niyo demokarasi ntizashoboka mu gihe ibihugu bikikije kiriya gihugu bizanga mu mutekano wacu rero ndavuga ko bamaze gushyiraho ubutegetsi bushya bagomba bagombye gusaba inama mpuzamahanga kugira ngo icyo kibazo kirigwe ibihugu byose bifite abasirikari muri kongo bibavaneyo
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose tuzorondera igihe tukagishyira ku ka ku rutonde rw'ibintu tuzohora dushikiriza ngaha mu biganiro twamatunganya ariko muri aka kanya reka duhe n'ijambo laurent mwiriwe neza
mwiriwe neza bwana munyamakuru mwiriwe neza muri hehe
ndi bujumbura mu burundi kandi kazina ninde
ni ruboneka lora yego duga ku ijambo ikibazo kigufi eka cyiyumviro kigufi cyane rwose duga ku ijambo akanya karagiye icyiyumviro cyaje icya mbere ni ugushimira uyu muperezida mushasha watowe wa kongo bwana antoine felix tshisekedi ni umuntu wari uvuye muri opozisiyo kandi ni gake muri afurika bibaho kuvuga ngo opozisiyo igiye ku butegetsi tukaba tunashimiye na perezida kabira wemeye akarekura ubutegetsi atagize ibintu by'amamanda arenga abiri tugashima n'ijambo bwana felix kirombo yavuze avuga yuko atowe ari perezida w'abakongomani bose ari abamutoye n'abataramutoye nkaba mbaza ikibazo abatumirwa inyo afurikene yoba ifite kutumva kimwe ikibazo cya kongo uko muri iyi nama yabaye ya disabeba bamaze kuyikora twagiye twumva twumva dekararasiyo ivuga ngo ukuru konsititishoneri ya kongo ireke guporokarama izavuye mu matora ngo habanze hajeyo delegasiyo ije kinshasa kuri konsititishoneri irabitangaza akabazo kanje gatoya hariho amakuru yaciye hano ku ijwi ry'amerika ndetse aca hano ku kinyamakuru jeune afurike avuga yuko hariho delegasiyo yari itwawe na diregiteri de kabine wa perezida kabira wo bita nehemi wironja mwiranya ari kumwe n'utwaye iperereza rya kongo kareve mutondo baba baragiye i kigali kubona perezida kagame mbere y'uko aya matora kuri konsitisiyoneri bitangaza ayo makuru yaratangajwe
babivuga hiki yego abashingana twatumiye bavuga iki kuri delegasiyo yagiye mu rwanda icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose reka tugihe umushinga nyangoma mu kanya gato nyangoma munsi y'umunota umwe ikintu kivuga ko jewe iyo delegasiyo nta byemezo mfise y'uko iyo delegasiyo ya kabiri yagiye mu rwanda ko haba hari uwabonye itangazo perezida kagame barasohoye cyangwa iyo delegasiyo baratanze ivuga ko yejeje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda hanyuma ko icyo kibazo yabajije yuko uniyo afurikeni ibona kumwe ikibazo cy'ikongo ngewe uko nanjye mvuga uniyo afurikeni ntabwo yaguya isa n'ikintu kitariho mugabo gisumba gusa ngira ngo havuke bimwe nkuruma yita etazuni za afurika iyo uniyo afurikene urabaze kubona ko haba ibibazo byinshi nk'ibi byabaye kongo hari ibyabaye kenya n'ahandi hari aho ivuga hari n'aho itavuga mugabo kubera kongo ari ikintu kinini cyane sinibaza ndetse yuko kenshi uniyo afurikene ikoreze yitumye kenshi kubera kandi uburyo ifise iratumwa kuko ibihugu bya rutura icyo kibazo wagishikirije mu ntango n'aho ataco n'aho bitagiye mugabo urabona yuko aribyo byakwega akagozi byatuma kuko bifise inyungu nyinshi hariya igihugu cya kongo rero ni igihugu gihambaye cyane ku isi gifise ubutunzi ntangere nicyo gituma mvuga yuko icyo gihugu kigize ituze kuko kuva
mwavuze mu ntango ko igihugu kigize ituze afurika yose yohaguruka nicyo gituma twese twategerezwa gukora kugira ngo kongo igira amahoro icyo kibazo icyo kibazo zabaye mu rwanda cyangwa mu burundi iyo kaba icyo gihe kongo yari imeze neza ihagaze neza ndazi neza tujyangorane ko tutari kuzigira mu Burundi canke mu Rwanda yego ico kibazo ndakibaza abashinga naye turi kumwe ariko reka tubanze duhe n'ijambo wundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Joseph mwiriwe neza
eh mwiriwe mwiriwe Frederic Nkundikije mwiriwe neza muri he Joseph
eh ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo ya murashaka kutubwira kandi kazina
Jimana Joseph eh duga kwijambo ikibazo cyumviro ikibazo kigufi cyumviro kigufi
eh mubanze mundamukiza abatumire eh barakumva duga ku ijambo
eh akabazo mfite ni kamwe ko kubabaza eh Kongo biragaragara ko ivuye mu matora bikaba bimaze gutangazwa ko Félix Tshisekedi ari we eh wabashije kuyatsinda none babona bate mu ruhando mu ruhando mpuzamahanga ufatiye ku bihugu by'ibihangange bitabashije gukeza intsinzi ya feregisi kicekedi babona akazoza kabo ka repubulika iharanira demokarasi ya kongo ari akaheze rizateba bamwemere cyangwa bazangumana akangonongono murakoze joseph reka duhe ijambo ambasaderi ndagijimana kuri icyo kibazo ibihugu bikomeye bitashyigikiye felix cisekedi akazoza ka kongo n'akahe murashobora no guca muvuga kuri cya kibazo cyashyikirizwa na laurent yavuze ko hari intumwa zo muri kongo ziba zaragiye mu rwanda imbere y'uko ajya eka umurwi w'igihugu uje gutunganya amatora utangaza ibyavuye mu matora ibihoro bya nyuma tuga ku ijambo mu kanya gatoya cyane gusa ntimurenze umunota umwe
ndagushimiye ndavuga ku tuntu dutatu ndihuta ntereye kuri icyo kibazo cya nyuma njye ntabwo nemera ko ibihugu bikomeye byo ku isi bitashyigikiye itorwa rya citekedi kuko n'abari batangiye kwivovota nk'ubufaransa byageze aho bivuga ko byishimiye amatora uribuka ko minisitiri rodiriyan yari yavuze ko rwose bakwiye kubisubiramo byose ariko hashize iminsi ibiri arahindura kuri kiriya cya delegasiyo ya kongo yaba yaragiye i kigali biriya nibyo hagiyeho delegasiyo kuko irimo bariya abantu batatu ariko ntabwo bari bagiye gusaba perezida kagame ngo abashyigikire ahubwo bari bagiye kumubwira bati biriya murimo muri uniyo afurikere ntabwo twe tubyemera kandi nimuramuka muje kinshasa bishobora kutazagenda neza kinshasa hari hashyushye cyane ikindi mpuriyeho mpurijeho na nyangoma ni ibyerekeye imirimo ya oyuwa mu mahoro mu kubungabunga amahoro y'ibihugu bya afurika ndatanga urugero ibisigaye abashaka kumva bumve muri mirongo icyenda igihe fpr yateraga u rwanda yateye iturutse i buganda icyo gihe perezida wayoboraga union africaine icyo gihe yitwaga oyuwa yitwaga yoweri museveni uwari umaze kohereza abasirikari be bakomoka bakomokaga mu rwanda amaze kubohereza gutera u rwanda icyo gihe njye nari ambasaderi muri etiyopiya mpagarariye u rwanda muri oyuwa ntako ntagize ariko najya kureba salimu hamwe salimu wari sekreteri generale akambwira ati perezida museveni yabyanze ntacyo tugomba kubivugaho hagati aho intambara irakomeza abandi bantu ibindi bihugu nako byo muri afurika bikavuga biti oyuwa ikwiye gukora inama kugira ngo iriya ntambara ihagarare museveni akagira agakoresha amayeri izo nama ntizibe cyangwa zaba ntizigire icyo zigeraho ni ukuvuga rero ko umuntu umwe muri oyuwa perezida anegizesisi ashobora gufata uyu wahingwate akayikoresha icyo ashatse twizere ko atari ko bizagenda ku kibazo cya kongo kuko ibyo ari byo byose kongo ntabwo izabemerera yego murakoze ambasaderi ndaruzaniye joseph ati akazoza ka kongo ni akahe muri iki gihe hari ingorane ziboneka muri icyo gihugu aho ibihugu bihambaye bitashyigikiye umunyapolitiki yatsinze reka muce mugira nicyo muvuze ko byashyikirijwe na laurent avuga ku rugendo rw'intumwa zo muri congo mu rwanda mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe
ubwa mbere ni uwa nyuma joseph nigeze numva na gato y'igihugu na kimwe kitashyigikiye ciseketi hari abataravuga gusa nta gihugu na kimwe kitashyigikiye amatora hari abataravuga ko bashyigikiye uwatowe icyo ni ikindi muri diporomasi baritonda ariko nta n'umwe yigeze ahakana iryo tora rya sekedi nta n'umwe ikibazo kiriho ni uko hari mugenzi we wavuga ati njyewe natowe nicyo kibazo kumbura amakuru azofasha kuraba inyishu yotorwa kugira cisekedi atware mu mahoro ntatware mu ntambara ibyo nibaza yuko bizobandanye umushintayorora nawe yavuze ati delegasiyo yagiye sinzi icyo yagiye gukora iyo delegasiyo mugabo ariko niyaba yaragiye nibaza ko perezida kabira niwe dutwara igihugu n'ubu mu migenderanire y'ibihugu yubashe cyane uniyo afurikene yagomba kuza abanukira intumwa ntiyavugira hejuru nk'abandi abanukira intumwa ati kumbure murore jonosepa kumbure murore ntabyo nzi mugabo yagize neza kurungikira intumwa yerekanye kubaha yuko uyu ibyo yagomba kugira agira yisigurire ko byose yiba niko niyibaza niba yabigize gutyo naho nyine ni byiza yagumanye imigendere myiza n'abo bagomba kubafasha kumbure hari icyo bavuganye nyine bazobandanya babafasha nibaza ko ari byiza cyane rwose Yego, me- hari iyo delegation Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na fabrice mwiriwe neza
mwaramutse mwaramutse mwaramutse muri hehe
yego igitondo cyiza ego muri hehe
nitwa habimana fabrice nk'uko mubivuze ndi hano i kigali mu rwanda Eh, eh, murafite ikibazo murafite icyiyumviro tugakora ijambo mu kanya gatoya cyane rwose turiko tuvuga ku gihugu ca kongo
yego murakoze kumpa umwanya wo kugira icyo mvuga mu by'ukuri ngewe icyo nagira ngo mvuge ntabwo ari ikibazo ahubwo nagira ngo nshimangire ko yari intsinzi ari nziza kandi mbona ko atari ngombwa ko amahanga agomba kwivanga muri ibi bibazo bya kongo kuma impamvu ni iyi kuba bwonyine abaturage barabasha kwihitamo perezida ubari ku mutima ndetse baka- kugeza uyu munsi tubasanzwe tubazi ko ari abantu bagira imyigaragambyo kugeza uyu munsi akaba nta myigaragambyo bakoze ugasanga ari ikintu cyiza ndetse ugaragara neza ko babyitwayemo neza ku bwanjye rero nabonaga ko byibuze abaturage ari uko bagumye bagatahiriza umugozi umwe n'abanyepolitiki ubwabo bakegerana bakaganira bakumvikana kugeza ubwo bashyigikiye n'uwo muntu watowe akabayobora kugeza ubwo bagenda bwo banagabana n'imyanya y'ubuyobozi kwa kugira ngo basubiranemo Mura- ubundi bose ntabwo ari byiza ko abanyamahanga bakwivanga mu kindi gihe ubu ntabwo waba wubatse inzu ngo umuntu aza kwereka uko uyiryamamo kandi ari uwayibakiye uzi n'aho na fondasiyo n'uburyo fondasiyo wayizamuye Yego, me- murakoze murakoze fabrice eh, ico ni icyiyumviro abashinga ntayo turi kumwe bagize ico bakivuga ko mu mu mwanya uheze ariko nagomba ngaruke kuri wewe mushinga ntayo nyango mwavuze ati eka ah, muravuga ko ah, ishirahamwe rya afurika ri- eka ri- rijegajega ridakomeye cyane rwose ridafite ingufu nyinshi mwavuze nako umengo rishobora kuba ryaratumwe nashaka mu kanya gatoya cyane mutubwire musigure neza icyo mwashatse kuvuga
Oh, icyo twashatse kuvuga ntaworona akanya ko kubisigura muri ibi bihe ico eh, nobivuga ko eh, kuva rikivuka kera ryitwa uyiwayo shirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya afurika union africaine ryavutse rigoyagoya eh, umugambi inararibonye zari zashikirije utuma afurika eh, yikukira koko eh, ntibashoboye kuja mu ngiro kandi n'ubu ntibashobora kuja mu ngiro kandi ntiryigenga eh, urabona eh, amafaranga arenga mirongo umunani ku ijana eh, ava hanze Eh, kubona i- igihe baza bakanyuruza bakanyuruza umuperezida w'igihugu bagbo ntihagire u- n'umwe aryogora mu bihugu mu bakuru b'ibihugu vya afurika uca ubona ibyo ari byo bakica umukuru w'igihugu kadafi yafashije niwe wa mbere ngira ngo mu bihugu bya- buri ibi cyari igihugu cya mbere cyafashije cyane ibihugu bya afurika ariko eh, nta n'umwe eh, i- i- yaryogoye rero urumva i- i- iryo shyirahamwe ryo afurika eh, riragoyagoya cyane ku buryo benshi kandi ibyiyumviro biratanguye gusokoroka Ah, babona yuko hakwiye gushingwa ikindi kintu nico navuga ko eh, yaba kongo umu- perezida yatowe yo kwikubita agashi koko akibuka imigambi rumumba yari afise imigambi bankuruma bari bafise ndibaza ko twashobora kubaka ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya afurika yewe nita etazuni z'ubumwe zunze ubumwe z'ibihugu bya afurika bikomeye cyane tugashobora no guhera hajya mu karere iwacu Yego, me- Byosho- kuko kongo kiratunze cyane rwose kiratunze gifite itunga rishobora gutunga afurika yose nzima Ego me eh, ambasaderi ndaruzaniye kuri ico ciyumviro canyangwa ko eka u- ishirahamwe rya Afrika riri- rigoyagoya yatanze urorero mu rivuga ko iki mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda make murakoze cyane rwose sinzi ko nyangoma byibuka mu mu ngwano y'i burundi kera kera cyane harabaye mission d'observation de- de- de- de l'oua yadufashije cyane kwigisha mu banyagihugu kugira nsubire hamwe sindabigaho cyane rwose kuko umwanya ni muto n'ayahandi union africaine aho igeze eh, twogira umwanya muremure ikindi kiganiro sinibaza ko twohera kuri zero ntibishoboka ku bwanjye ntibishoboka kumbure yokomera gusumba dufatiye aho tugeze uko kuva kuri uyu yabujije uno mwaka muri EU n'inge nikora sinibaza yuko twogira ngo perezida mushasha ashikiriza dutanguza union africaine nshasha ngira ngo twaba tumurenganije eh ni ikindi kibazo twogira mu yindi minsi kumbure ariko nibaza ko izobandanya itazosubira inyuma ngo ihere ku bizero murakoze murakoze ambasaderi ndagijimana ndabagaruka ko mu kanya kuri icyo kibazo ariko reka tubanze duhe ijambo thomas mwiriwe neza thomas mwiriwe neza
mwiriwe izi irindi zina ninde thomas
ndayishimiye muri hehe
bujumbura duga ku ijambo akabazo kagufi ndabona akanya kihuse
ahanini ariko ndavuga kuri ibi bijyanye n'ingene abakuru b'ibihugu babibona yo nibaza ko hariho inyungu ahanini abo baba bashyigikiye ubutanguriye baba babona muri icyo gihugu kuko igihugu nka congo gifite ubutunzi kuva ku butaka ngira no ku biti bimera hariho abantu benshi mu bakuru b'ibihugu babibonamwo inyungu zitandukanye babona bati bokurayo kwibanye n'ingene baba bahuza n'umuntu babona bati agiye kurima ku ngoma ibyo ntibitangaje ariko rero ikintu nama nsaba ni uko abanyapolitike baba kuri ibihugu b'akarere badakwiye kwivanga mu ego koko mu itunganwa ry'igihugu kindi ariko nko kurabira hafi kugira icyo ushyikirije ni byiza kandi barakwiye kumenyera ko igihugu kanaka kidashobora gutegekwa n'ikindi ariko abatwara nabo barakwiye kwibaza ati turi ko dukora neza ibyoshimwa na benshi gusumba uko byoshyimwa abantu bamwe turagushimiye tomasi ndabona akanya kagiye icyumviro cyiza reka duhe ijambo ambasaderi ndagijimana atangure yishure ku byashikirijwe na nyangoma cyane cyane avuga ko ishyirahamwe rya afurika karigoyagoya yatanze uburorero muce muja no kuri icyo cyumviro gishikirijwe na tomasi mu kanya gato duga ku ijambo ambasaderi
abakoze hari urugero inyangoma yatanze avuga ukuntu abanyafurika bakunda kuvuguruzanya ku bibazo bikomeye ibyangombwa bya afurika yavuze nk'urupfu rwa kadafi urupfu rwa kadafi gutera libiya bakayisenya bakica perezida wayo afurika yose yari ishyigikiye kadafi igihugu kimwe na perezida wacyo nicyo cyavuze ko gishyigikiye abateye libiya bakica na perezida wayo ntabwo niriwe nkivuga na perezida wacyo arizi turamuzi twese ibintu nk'ibyo rero ntabwo bishobora gutuma umuryango nka oyuwa ariyo uniyo afurikene ugenda neza kuko buri muntu aba akurura aganisha iwe akurikije inyungu ze nicyo gituma mu kanya navuze kandi nongeye mbisubiremo ndakeka nta bindi bugarukeho abashaka gufasha rdc bakwiye icya mbere kubahiriza suverenite n'ubwigenge bwa kiriya gihugu ibibazo bya politiki abanyekongo bagomba kugeraho bakabareka bakabyitunganyiriza bakurikije nanone ubwumvikane basanganywe kandi abanyekongo basanganywe kuko ubwumvikane bashobora gutukana bakagira bate ariko bagera aho bakumvikana konsensusi bazayigeraho icya kabiri abashaka gufasha kongo cyane cyane ibihugu bya afurika ni ukuyiha amahoro abafite abasirikari bose bari muri kongo bakabavanayo impunzi zabo ziri muri kongo bakemera ko zivayo mu mahoro byaba bibaye ngombwa ko haba ibiganiro nabo bakabyemera kuko sinubwo wajya gusobanurira kongo ngo mere uganire n'abakurwanya ariko wowe uti nimubwira kuganira n'abanjye namwe ndabona akanya kihuse akanya gasa kagiye reka duhe ijambo na ambasaderi ndaruzaniye asozere akamumotera cyane cyane aberwa n'ikibazo cy'amahoro muri kongo n'akahe amasegonda mirongo ibiri
amahoro y'ikongo aba yegwa n'abanyekongo bonyine ariko barakeneye ibyiyumviro barakeneye imfashanyo kuko bamaze imyaka myinshi bafite imfashanyo y'amakungu hakaboneka amahoro kugira ibyo bavuga inteko z'abanyamahanga ziri muri kongo akanya katujanye ambasaderi ndaruzaniye ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mu itabe radiyo ijwi ry'amerika ndagushimiye ambasaderi ndagijimana ndagushimiye nawe mushinga ntaye nyangoma ndashimiye n'abavandimwe bose reka baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turashimiye ingenieur maclean tukaba dushimiye kandi na fatu yatunganije ikiganiro turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza Thank you.
frederic nkundikije urakoze kuri